murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma ishyirahamwe rirwanya ruswa mu burundi olucom rirasaba perezida evariste ndayishimiye gushyiraho urukiko rwihariye rwo kurwanya ruswa iyo sentare akaba ariyo iteza gucira imanza abasuku bacu bari hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganji wa mbere umukuru w'inama nshingamateka n'ahinguzamateka kandi tugasaba ko bimwe bita ubudahangwarwa reprivilege yuko vyuvaho ku bantu baba bandi uwo ni gabriel rufyiri uyoboye ishyirahamwe olucom rirwanya ruswa mu burundi naho mu rwanda mu mpera z'icyumweru gishize polisi yarashe abantu babiri bakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge bakomoka mu mpunzi z'abarundi aya makuru n'ayandi ni mu kanya nimujye kure reka ariko mugenzi wacu aloyisi bigirimana abanza tubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyisi urakoze jofre abantu bitwaje inkoho barishe abantu cumi n'umwe barimwo abapolisi batatu abasirikare bane hamwe n'abarongozi mu ntwaro mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi babishikirije kuri w'imana kandi begetse ubwo bwicanyi ku muhari kodeko urwanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu urongoye teritwari ya jugu adele aringi mokuba yashikirije ko abo bishwe bari mu modokari zibiri zaje ziva ibuniya ku murwa mukuru w'intara ya ituri ku munsi wa gatandatu kandi ko biciwe mu mihana yahitwa matete ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu ryagirije umuhari kodeko hamwe n'abandi barwanyi bo mu bwoko bw'abarendu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema kugira bigarurire ubutare buri muri iyo ntara leta ya libiya yemewe na oni yariyamirije kuri uwimana igitero cy'indege cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'indege cy'i alwatiya iheruka kwigarurira leta ivuga ko cyakozwe n'icyo yise indege z'abanyamahanga inteko ziyoboka iyo leta zafashe icyo kibuga cy'indege kiri mu mpanuko bushyira uburengero bw'umurwa mukuru tripoli mu kwezi kwa gatanu abarwanyi barwana ku ruhande rwa generale karifa haftari bavuga ko turukiya yakoresheje icyo kibuga mu kwezi kwa kane ifasha leta ya tripoli kubarwanya itorokanizo ry'amakuru anadolu rya leta ya turukiya ryatangaje ko ibikoresho bya gisirikare by'icyo gihugu bifasha kwikingira misile byari kuri icyo kibuga cy'indege byononekaye abakoze icyo gitero ntibaramenyekana
washington ijwi rya amerika abantu bashika ijana na mirongo itanu nibo bamaze kwicwa mu ntara ya oromo muri etiyopiya mu myiyerekano yakurikiye iyicwa ry'umuririmbyi kucaru hundesa yakundwa cyane muri icyo gihugu benshi mu bapfuye biciwe muri oromiya mu gihe abandi bishwe n'abajejwe umutekano ku murwa mukuru addis abeba mu ntureka zishingiye ku moko zabaye mu ndwi iheze nkundesa yarashwe ku munsi wa mbere ya addis abeba inyuma y'indwi agaragaye mu bimenyeshamakuru aho yatangaje ko atakindi ashigikiye atari aba oromo uwo mucuraranzi rurangiranwa yari mu bwoko bw'aba oromo buzwi ko bwakumiriwe mu burongozi bw'ico gihugu kuva umushikiranganji wa mbere abi ahmed agiye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo bwoko ntibuhengeshanya gusaba kugira bugire uruhara muri politike mu mibano hamwe n'ubutunzi bw'igihugu papa francisco yashikirije ku munsi w'imana ko yifatanije n'akanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano mu gusaba ko intambara zihagarara ku isi kugira byorohe kurwanya ikiza c'umugera wa korona ako kanama kafashe ico cemezo inyuma y'ibiganiro byari bimaze amezi atatu byari bitumbereye gusaba ihagarikwa ry'intambara z'uburyo bwose icyo cyemezo kije gushyigikira akamo katewe n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres mu kwezi kwa gatatu kasaba ihagarikwa ry'intambara ku isi hose onu isaba kandi impande zose ziri mu ntambara mu bice bitandukanye by'isi kuzihagarika mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda kugira amashyirahamwe atanga imfashanyo ashobore gushikira abazikeneye
washington ijwi ry'amerika hano muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi bo mu mareta yo mu bumanuko bw'igihugu bashikirije ko batewe impungenge n'iyongerekana ry'abanduye umugera wa korona muri iyi minsi amerika imaze kuronka abantu bashasha barenga ibihumbi mirongo itanu banduye muri iyi minsi benshi mu bisagara byo mu mareta yo mu bumanuko ayo mareta yari yarikinze ico kiza igihe mu buraruko bw'igihugu cane cane mu gisagara ca new york uwo mugera wariko urasasika inganda muri rusangi abanyamerika hafi ibihumbi ijana na mirongo itatu baramaze kwicwa na covid cumi n'icenda ku barenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani bawanduye perezida donald trump asanzwe ahanganye muri politike na joe biden mu matora yimirije mu kwezi kwa cumi na kumwe ntahengeshanya gushikiriza ko urucanco rw'uwo mugera rugiye kuzoboneka imbere y'uko uyu mwaka urangira ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura imiti n'ibifungurwa aha muri amerika fda mu camake cabwiye televiziyo abc y'aha muri amerika ko kiriko kiragenzura amavuriro ja mirongo ine n'imwe ariko arageragerezwamwo urwo rucanco ariko kivuga ko kidashobora kwemeza ryari urwo rucanco ruzotangura guhabwa abanyagihugu abasirikare b'abaganga mirongo ine n'indwi yo muri afurika y'epfo bararungitswe kuri wimana gufasha kurwanya ikiza ca covid cumi n'icenda mu ntara ya east cape mu bumanuko bw'igihugu barungitswe haheze umunsi umwe afurika y'epfo ironse abantu bashasha banduye barenga ibihumbi cumi n'amajana umunani bakaba bashikanye igitigiri c'abarenga ibihumbi ijana na mirongo umunani bamaze kuwandura muri ico gihugu
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere tuyohere mu rwanda aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi risaba iperereza ryimbitse ku rupfu rw'abantu babiri polisi y'u rwanda yarashe mu mpera z'icyumweru gishize ikabicira ku mupaka w'u rwanda na tanzania yatangaje ko ari impunzi z'abarundi zakoraga ubucuruzi bw'imiti y'amagendo n'ibiyobyabwenge mu kiganiro cyihariye umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yaraye aha ijwi ry'amerika yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ribabajwe n'urupfu rw'abo bantu ryari rishinzwe kurinda pierre claver niyo nkuru atubwira ibindi kuri iyi nkuru igipolisi cy'u rwanda cyatangaje ko kuri uyu wa gatandatu mu mutwenzi abajejwe umutekano mu murenge wa mahama mu karere ka kirehe barashe umugwi w'abantu bariko bagerageza kwinjiza ibiyayuramutwe baciye mu ruzi akagera rugabu rwanda na tanzania ni hafi cyane nko ku metero amajana atanu yahubatse ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama ku rubuga rwa twitter igipolisi cemeza ko babiri muri abo bantu barashwe bakahasiga ubuzima bahavuye bamenyekana ko ari impunzi ziba aho mu ikambi ya mahama amakuru ijwi ry'amerika ryanonse ni uko amasasu yavugiye ahitwa ku ibuye ry'urukundo iruhande y'ahahingurigwa amazi akoreshwa muri iyo nkambi ya mahama abishwe boba bahora bakora umwuga w'uburobyi mu ruzi akagera umwe yaba muri village ya cumi n'indwi uwundi nawe muri village ya cumi n'umunani bimaze kumenyekana zimwe mu mpunzi zabwiye ijwi ry'amerika ko ubwoba bwazitekeye inama yo kubahumuriza yarabaye inyuma y'umutaga abaserukira ubushikiranganji bujejwe impunzi n'abaserukira akarere ka kirehe basabye impunzi kwiyubara birinde ibikorwa bibujijwe n'amategeko kandi ko bakwiye kwigenza neza mu gihugu c'aba bahaye indaro yamara bamwe muri izo mpunzi bavuga ko urwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe canke imiti itemewe n'amategeko atagwahora rubera muri iyo kambi bagasaba ko hoba amatohoza ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi rimenyesha ko ribabajwe cane n'urwo rupfu rigasaba abategetsi gukora amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane neza ingene vyagenze umufasoni elise vilesharan ajeje kumenyesha amakuru muri hcr yahaye ikiganiro cihariye ijwi ry'amerika
On a attendu la confirmation, effectivement, ce sont des réfugiés de, de Mahama.
ati ibice tumaze kwemeranya ko nuko abo bantu babiri bishwe n'inzego z'umutekano ari impunzi z'abarundi twebwe nka hcr ishyirahamwe mpuzamakungu ribakurikirana ku munsi ku munsi twashikirije ko bitubabaje cyane twifuza kandi dusaba ko haba amatohoza akwiye yerekana ingene ibintu byagenze ubu amakuru ya mbere twaronse ni uko abo bantu barashwe bari bafise ibiyayuramutwe gutyo bikaba byaciye muri izo nzira bagahura n'abajije umutekano
se serait produit euh, l'incident avec les- les- les forces de sécurité.
yongera koko umugwi wa HCR wenyarukiyeyo guhumuriza impunzi muri rusange no kubibutsa ingene bakwiye kwigenza muri bino bihe bidasanzwe vy'ikiza c'umugera wa corona kuko vyabonetse ko izo mpunzi zibiri ziciwe hanze y'ikambi mu masaha yo mw'ijoro Enfin, L'équipe du HCR était là et avec les, les leaders de communauté pour rassurer la population, être à leur côté.
abakozi ba HCR bari kumwe n'abaserukira abandi mu nkambi hamwe n'abatwara ikambi baciye bihutira kujayo guhumuriza impunzi kubaba hagufi babibutsa n'ingene bakwiye kwigenza mu gusohoka bakoresheje inzira zizwi n'amasaha rero yo gutemberamwo muri iki gihe c'ikiza ca korona nk'ubu murumva ko izo ngorane zabaye mu masaha kumi z'ijoro mu gihe atawemerewe gutembera kuva isaha zitatu z'ijoro gushika saa kumi n'imwe z'ubuca Actuellement, qui, qui s'applique euh, de 21h à 5h du matin.
namubajije nimba HCR ariyo izohambisha abo bishwe no gushumbusha abasigwa nawe ati Écoutez, pour l'instant, je dis encore, il y a une investigation. Donc, euh, les corps des victimes. euh, humviriza amatohoza acariko araba nibaza ko n'ibiziga vy'abishwe bikorwa ko amatohoza nta vyinshi nashaka kubivuga ko yamara mu makambi y'impunzi yose hariyo ibibanza vyo gushinguramwo abitavye imana ariko vyose bizomenyekana inyuma y'amatohoza ariko arakogwa n'inzego zibijejwe nico gituma dusaba ko tworonka umuco vuba kugira ngo tumenye C'est pour ça que ibikurikira nous demandons justement à avoir les résultats de cette investigation pour pouvoir euh, prendre les mesures nécessaires ensuite.
HCR yemeza ko ikambi ya Mahama irimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itandatu atabugizi bwa nabi bukabije bwari bukunze kuvugwayo kuva yubakwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko biri mu yandi makambi u Rwanda ruri mu bihugu vyakiriye impunzi z'abarundi ziharugwa mu bihumbi amajana ane zahunze indiyane za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuye ku ngingo ya nyakwigendera perezida peter nkurunziza yo kwitoreza ikindi kiringo nk'umukuru w'igihugu mu gihe abarundi bahungiye muri tanzania baharugwa mu bihumbi birenga amajana abiri babandanya guhunguka abahungiye mu rwanda bobo barenga gato ibihumbi mirongo irindwi na bibiri gushika ubu ntibarahunguka ni mu gihe umukuru w'igihugu mushasha mu burundi evariste ndayishimiye abandanya asaba impunzi zose zahungiye mu mahanga gutahuka gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu yamara aba bobo bavuga ko ico bahunze kitarahera pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru kutugezaho iyo nkuru amashyirahamwe arwanya ruswa mu Burundi arasaba umukuru w'igihugu gushyiraho urukiko rukuru nk'urwego rw'ubutabera rushinzwe by'umwihariko kurwanya ruswa mu gihugu urwo rwego rwemerwa n'itegeko nshinga riruha ububasha bwo gucira imanza abanyereza imitungo y'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu mu gihe abiketsweho ayo mashyirahamwe arashingira ubwo busabe ku ijambo perezida evariste ndayishimiye aherutse kuvuga ko kurwanya ruswa mu burundi bigiye kuba kimwe mu byihutirwa eloge willy kaneza yaduteguriye inkuru irambuye leta nshasha igisohoka haraheze indwi hari ikintu kimwe mu vyagaragaye n'ingoga cihuse kuvugwa n'abarabi ibintu n'ibindi ifutwa ry'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ku munsi wa kabiri yakira indahiro z'abashikiranganji perezida evariste ndayishimiye yasiguye icatumye buvanwa ku rutonde inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro ico gikorwa rero ni iciwanje kuko nta bushikiranganje bujejwe kurwanya igiturire twashizeho savye abarundi mwese mumfate mu mugongo kuko ni urugamba rukomeye cane nshaka yuko twese turugira rwacu amahera aja mu kigega ca leta yose abe amahera abera kirumara abenegihugu ishyirahamwe rikombe rimwe yazobereye mu gisata c'urwanya igiturire y'icumva iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ryaciye rimurukira urwandiko haheze iminsi ibiri gabriel rufyiri yarirongoye aratubwira muri make ikirimwo cyane cyane hagashigwaho sentare isumba izindi yitwa la haute cour de justice isanzwe nzwe mbere itegekwa n'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi iyo sentare akaba ariyo itegeza gucira imanza abasuku bacu bari hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganji wa mbere umukuru w'inama nshingamateka n'ahinguzamateka hanyuma kandi tugasaba ko bimwe bita eh, ubudahangarwa re privilege yuko vyovaho ku bantu b'ababandi biba igihugu ikindi twasabye nuko abantu baterekana amafaranga yabo canke ibintu batunze ibi twita mu gifaransa arrechissement illicite ko bogerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bishobore guhanwa uko guhanwa no gutuza abakaboko no mw'ishirahamwe forcone f basanga ari ngombwa umukuru waryo jeha hakizimana abona mbere atana ikigoye kirimwo mu ishyirahamwe turongoye turemeza ko ata kigoye na kimwe gishobora kubaho mu gihe eh, umukuru wo hejuru ahagurukiye ikintu kanaka tubona ko rero ibyo yavuze bishoboka hisunzwe n'icivugo yagiye arashikiriza mu kwiyamamaza eh, kivuga giti turi kumwe twese birashoboka twibaza ko abarundi bose bagiye hamwe bagafasha icyo babonye bakakiduma ku rutoki nta nkeka ko ako karanda kabi koranduranwa n'imizi rero tuvuga ko atakidashoboka kandi ata n'ikigoye mu byo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta tukizera ko ba kaboko nabo bagiye kwikubita agashi maze bumve ko uguteza imbere igihugu ari byo biruta ibindi gutyo intwaro ishingiye ku guteza imbere igihugu itsimbatare maze abarundi bose babone ko bariko barakorerwa n'abo bishiriyeho rufyiri nawe agaruka ku bisata vyihutirwa kugirwa kwitohoza muri kino gihe nuko nk'idosiye ya misome ibiramo ubusuma bwinshi burenze twifuza rero yuko amafaranga yibwa muri iki gisata cya misome na yone yokurikiranwa igira kabiri ni amafaranga ava mu butare ibyo nabyo bigomba gukurikiranwa kuko biraboneka neza yuko harimo ubusuma budasanzwe kigira gatatu nuko bije ya leta mu masoko ya leta atangwa biragaragara neza ko amafaranga menshi yigira ubwa mbere mu bari mu mugambwe CNDD-FDD kuko abadandaza benshi ubu niyo bimukiye kubera bazi ko baza kuvoma no gusoroma iby'abanyagihugu mukaba muzi neza kandi ko hariho n'abantu atari abarundi b'abanyamahanga bakora gutyo mugabo batari muri uwo mugambwe kugira ngo basahure bibe igihugu eh, kubera bazi ko ariho baca baronka amasoko adaciye mu mahiganwa ikindi gisata ni igisata kijanye no gukotesha amazu aho usanga leta yibwa amafaranga arenze avuga kandi ko afite icizere ku gushaka k'umukuru w'igihugu mushasha na rya yiyemangiye ko igiturire ari umwansi w'iterambere twe twifuza mu ijambo rimwe yuko aba bandi bafise inguvu mwa kino kiringo gusumvya leta bobibazwa hanyuma kandi amateka agahinduka nibyo twifuza yuko vyokugwa mu maguru mashasha bifatiye rero ku ijambo yashikirije tukizera neza yuko ibintu nkeka bizofata inzira bigahinduka n'ayahandi hoho bizosha bija ku rutonde rw'abandi bose kuko nta muntu n'umwe yaje ku butegetsi atabona yuko igiturire n'amabi bigendana arakaranda ku gihugu ari kanseri ku gihugu akaziri gatuma ata murundi n'umwe ashobora gutera imbere igihugu gihenebera abantu bose barorera mu gihe akagwi k'abantu bakeyi cyane begereye ubutegetsi cyangwa bari muri bwo usanga aribo batunga cyane ariko ugaca usanga nta mabarabara ahari ugaca usanga aho hantu nta bitaro bihari ugaca usanga abantu ntibafungura ntibiga uko bikwiye ntibivuza uko bikwiye ni ukuri ingaruka mbi ni nyinshi cyane mu gihugu aho abasuku bakwiye gusukurira abanyagihugu usanga ahubwo bashyira mu mifuko yabo bakuzuza inda zabo mugabo igihugu n'abanyagihugu bikabandanya bija mu bukene butagira izina urutonde rwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uhana intwari ibereye transparency international mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku bihugu ijana na mirongo umunani ku isi uburundi buza mu kibanza cy'ijana na mirongo itandatu na gatanu bukaba mu bihugu cumi na bitanu vya mbere birangwamwo ruswa ku isi eroge urikaneza ijwi rya amerika urakoze loje wili kaneza uburundi burashinja u rwanda gushimuta umuturage wabwo mu mazi y'ikiyaga cyohoha mu ntara ya kirundo ni amakuru yatangarijwe ku rubuga rwa twitter na minisiteri y'umutekano mu burundi inkuru ijwi rya amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu burundi dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda kibicishije ku rubuga rwa twitter rwegukira ubushikiranganji bw'umutekano igipolisi cy'u burundi kimenyesha ko igisirikare cy'u rwanda canyuruje umurovyi mu mazi y'ikiyaga cohoha ku ruhande rw'intara ya kirundo muri komine bugabira aya makuru avuga ko igisirikare cy'u rwanda canyuruje uwo munyagihugu azwi ku izina rya ndagijimana silvestre yakorera akazi ko kuruba ku cambu ca kiri mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi bukemeza ko humvikanye n'amasasu ubwo uwo munyagihugu yanyuruzwa ijwi rya amerika riciye ku bakunzi baryo bashikira abajejwe intwaro mu burundi mu ntara ya kirundo ryaronse amakuru avuga ko gushika inkuru yandikwe uwo muntu atari bwaboneke haraciye iminsi itatu aho basaba ko yosubizwa igihugu camwibarutse mu gihe yoba akiri muzima ivyo vyagiriji bije bikurikira ihungabana ry'umutekano ryabaye mu kiyaga gwera mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka aho habaye ukurasana hagati y'abasirikare b'i burundi n'ab'u rwanda ku ruhande rw'i burundi umusirikare agwanira mu mazi yari asize ubuzima ico gihe abajejwe intwaro mu karere ka kirundo batangaje ko abasirikare b'u rwanda barashe umusirikare mu gihe yariko aragerageza kubatesha kunyuruza abarovyi b'abarundi ku ruhande rwa komine busoni mwomenya ko uwo musirikare w'umurundi yitavye imana yahavuye ahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye ku munsi mukuru wo guhimbaza ukwikugira k'uburundi n'agashimwe yahawe nk'umwe mu barundi bagaragaje ubutwari bwo kwitangira igihugu urakoze desire hatunga imana ijwi rya amerika ntirirashobora kubona abayobozi bo mu rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo birego uburundi bururega ntibidukundira mu makuru yacu ataha turagira icyo tubivugaho aho mu rwanda ariko bamwe mu batuye mu murenge wa nyabirasi mu karere ka rutsiro baravuga ko kutagira amashanyarazi byabatezaga igihombo gikomeye barishimira ko noneho yabagezeho bakazayifashisha mu kwiteza imbere claude ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye ubu twari dufite ikibazo gikomeye cyane kuko twakiraga amata kugira ngo tuyakonjeshe twakoreshaga genereta genereta yahoraga ipfa buri kanya buri kanya uyu ni bwana tasiyani harerimana uyobora koperative ruhimbi yo mu karere ka rutsiro mu murenge wa nyabirasi ni ikusanyirizo ryakira amwe mu mata ava mu nzuri za gishwati n'aturuka mu giturage muri uyu murenge avuga ko batewe igihombo gikomeye no kutagira umuriro w'amashanyarazi kandi bayakenera umunsi ku wundi mu gukonjesha amata bakira angana na litiro ibihumbi bitanu buri munsi harerimana uyobora koperative ruhimbi avuga ko bisangaga bahora mu gihombo ku bw'aya mafaranga batangaga umunsi ku wundi ariko bakabura ubwarekura kuva bibiri na cumi na kane kugeza uyu munsi tutarabona umuriro genereta yari imaze kudutwara tuyikoresha amafaranga arenga miliyoni eshanu ubu rero tugeze mu bisubizo turumva ko tugiye guharanira inyungu kuko icyo kibazo gikemutse ku munsi twakoreshaga amazitu igaro twishyuraga ibihumbi makumyabiri mu gihe habaga amatora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi amashanyarazi yazaga ku isonga mu byifuzo by'abatuye umurenge kuko bavugaga ko kutagira amashanyarazi byabadindizaga mu iterambere ubu bakaba bagiye kuwubyaza umusaruro nta nyungu uretse ko twakomeje gusigasira ikusanyirizo kugira ngo umukamo wacu turebe ko wagira agaciro ni ukuvuga ngo twakorewe mu bihombo kugeza ubu niho tugiye guharanira inyungu bavuga ko nk'uwakeneraga inzugi z'ibyuma zizwi nka metalike mu rurimi rw'igifaransa yajyaga kuzikoresha imahoko mu murenge wa kanama mu karere ka rubavu bikongera ikiguzi kandi bigatwara umwanya ni nabyo umuyobozi w'akarere ka rutsiro madame emerance ayinkamiye ashishikariza abaturage b'akarere ke birumvikana umuriro si ugucana mu nzu gusa nimugoroba iyo umuriro wabonetse n'iterambere riba risatiriye umuturage mbonye nkariya tuvuye ati rwose ahangaha ngiye kuhashyira aho nzayasudirira inzugi ku buryo ntawe uzongera kujya kuzikurira urubavu ubwo rero turashishikariza n'abandi baturage kugira ibindi bitekerezo sasalon de coiffure n'ubundi umwe ntabwo yaba ahagije mu gusudirira umurenge wose n'aka karere hari n'ibindi bikorwa byose bikeneye umuriro abaturage babishyiremo ingufu bashaka ubushobozi umuriro ubafashe kwiteza imbere abagerwaho n'amashanyarazi bari mirongo ine na bane ku ijana mbere y'uko agezwa mu murenge wa nyabirasi ari nawo rukumbu utagiraga amashanyarazi aturutse ku muyoboro mugari ubuyobozi bw'akarere buvuga ko aya mashanyarazi atazagarukira muri nyabirasi gusa ahubwo azagezwa no mu bindi bice by'imirenge ya kivumu kigeyo mukura na murunda bikazazamura umubare w'abagerwaho n'amashanyarazi bakagera hafi kuri mirongo inani ku ijana nyabirasi ni umwe mu mirenge icumi itagiraga amashanyarazi yo ku miyoboro migari mu gihugu indi mirenge ni cyabakamye mu karere ka nyanza uwa rwaniro muri huye muri nyamagabe hari imirenge ya mugano musange na nkomane umurenge wa kibangu muri muhanga uwa mutuntu muri karongi uwa gasange muri gatsibo n'umurenge wa ndego muri kayonza ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu reg buvuga ko ibikorwa byo kwegereza abaturage bo muri iyi mirenge itagerwagaho n'amashanyarazi yo ku miyoboro migari byadindijwe n'icyorezo cya virusi ya korona ariko ko hagikorwa ibishoboka mu mirimo isozwe nk'uko umuhuzabikorwa wa gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu bice by'icyaro bwana reben yahimbisibwa bivuga kubera biriya ikibazo cya covid ibintu bimwe byagenze nabi cyane cyane ibikoresho bimwe byavaga mu buhinde kandi kuva mu nganda z'ubuhinde n'igihugu cy'ubuhinde muri rusange ntabwo bakora bamaze igihe badakora ariko hakabaho n'ibindi byavaga mu bushinwa ubu rero ibyo mu bushinwa biri ku bwato ibyo mu buhinde turacyakurikirana kugira ngo turebe inganda n'izikora cyangwa n'izidakora turebe uburyo twahindura tugira imbogamizi ko haba haratanzwe komitimensi nka avanse nibyo tukirwana nabyo ariko ibyo byose tubishyize hamwe turakurikirana ku buryo twumva twebwe uyu mwaka ukwiye kurangira uno mushinga urangiye minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko muri rusange abanyarwanda mirongo itanu na babiri ku ijana nibo babona amashanyarazi umubare muto cyane muri abo akaba ari abo mu bice by'icyaro mu gihe abenshi ari abo mu bice byo mu mujyi intego ya guverinoma y'u rwanda ni uko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ijana ku ijana by'abanyarwanda bazaba babona amashanyarazi aho mirongo itanu na babiri ku ijana bazaba bayafatira ku miyoboro migari naho mirongo ine n'umunani ku ijana bakoresha izindi ngufu nk'iz'imirasire y'izuba claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino umurwi amikal mu bagabo na muzinga mu bakobwa niyo yatwaye igikombe cy'imikino yo gusoza irushanwa ry'ubujumbura mu mukino wa volleyball mu mupira w'amaguru naho mu irushanwa riteganyijwe mu burundi imigwi ya muzinga na royal y'umuramvya izakina mu cyiciro cya mbere inkuru turagezwaho na desire hatungimana kuri uno wa gatandatu niho umugwi w'igisirikare muzinga wari umaze imyaka itatu ukina mu cyicaro cya kabiri mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi waronka uburenganzira bw'uzokina mu cyicaro cya mbere mu higanwa ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma yo gutsinda top junior ibitsinda bicenda ku busa umumenyereza wa muzinga akamenyesha ko gushika kuri iyo ntambwe babikesha abayobozi bazi icyo bakora mu mupira w'amaguru uno mwaka toraronse abayobozi bawukunda niyo mpamvu ubonye uyu mwaka ko bahagurutse turafashana tunga urunani rumwe kugira ngo dushike ku ntego yo kuduza umugwi mu kicaro cya mbere abayobozi dufise ubunyi n'intego bafise ni abantu bashoboye ni abantu bakunda umupira ni abantu bawukinye mbona ko ibiri imbere ko ari byiza rwose aba bayobozi ba muzinga rero baremeza atakurya umunwa ko bagiye kubaka umugwi uzoba wubashwe mu gisirikare muri kano karere ka afurika y'ubuseruko koronel nduwimana alex arongoye muzinga amenyesha ibyihutirwa bagiye gukora muri uwo mugwi turafite abakinnyi beza mugabo tuzorondera abandi babunyoye bazoza gufasha abo batumye tuduga muri ico cicaro ca mbere ibindi navyo tuzogerageza turondere abaentreneri abaentreneri birakenewe yuko turondera umuentreneri yabunyoye wo mu cicaro ca mbere azotuma tumentena neza tuguma mu cicaro ca mbere atangorane ikindi twe twifuriza umugwi wacu ni uko dukeneye kugira umugwi wa gisirikare ukomeye nk'indi migwi ya gisirikare muri kano karere turamaze kujya mu gihugu cya tanzania twarabonye imigwi y'igisirikare ingene imeze turamaze kujya mu rwanda twaragiye muri kenya turaja muri gaba aho hose imigwi y'igisirikare ihagaze neza cyane natwe rero twifuza hariho amakompetisiyo twama tugirana nabo twifuza yuko ekipe yacu izokwama ibatsinda nicyo gituma rero tugiye kwitegurira neza dushyize mu cyicaro cya mbere kugira tuzobe muri ekipe zitatu za mbere twamenyesha ko uwundi mugwi ugiye kuzokena mu cyicaro cya mbere ari hwayari y'umuramvya umugwi wa gatatu uzova hagati ya delta star y'umutimbuzi na les elephants bo mu ntara ya bubanza iyo migwi izokina inkino zibiri uzosumvya uwundi acaja mu cicaro ca mbere iyo migwi rero ikaba ije gusubirira rigere dic sport for africa leriere na ngozi city zakorokeye mu cicaro ca kabiri inyuma yo gusozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi ryatahukanywe n'umugwi wa mesaje ngozi muri volleyball naho kuno w'imana niho haba inkino za nyuma zo gusozera ihiganwa ry'ubujumbura mu bagabo igikombe catwawe na amicard sportif de bujumbura itsinze rukinzo ku maseta atatu kuri imwe ngendakumana claver alongo ishyirahamwe rya volleyball bujumbura n'ahashima intambwe bagezeko amenyesha ko impinga ikiri ndende kugira bashike ku rwego mpuzamakungu ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze neza cyane amayikipe twari dufise yose yaritabye kandi yahejeje inkino ayo makiri cya kabiri mbona ko byagenze neza ni uko abakinnyi bahejeje bose bafise amagara meza hanyuma n'ibi bibuga twaronse byo kuri parike byadufashije kugira ngo amamace abe menshi ku munsi bigatuma duheza ku gihe tuba twarateguye urabye nivo amayikipe ageze ko yahi bujumbura urabiye ku gihugu tuvuga ko nivo zaho zishimishije mugabo turabye ku bindi bihugu turabona ko hariho ibyo kongereza ubuhinga bundi bwo gusubira gukora cyane cyane mu kurondera abakinnyi barebare muri izo nkino igikombe mu bigeme cyagiye mu mugwi wa muzinga utsinze genda light club ku maseti atatu ku busa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire atunga imana n'abandi bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru aha niho dusoreje muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabehu yewe yabagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.